Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije bagenzi mwese muduteze amatwi muri kino gitondo c'umunsi wa gatanu itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio y'i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri internet aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kaze mwese mu biganiro byacu ntabwo bamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri uwo ni perezida petero nkurunziza w'uburundi avuga ko ataziyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu manda yiwe niyarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yabivuze aho yari amaze gushira umukono ku ibwirizwa shingiro rishasha ukuri ntawobyumva nta n'uwobyemera kuko ibyo umuntu amaze kutubesha si bikenya ni byinshi ntashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi bacavuga ngo ntazogenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo bivugwa n'iryo bwirizwa nshingiro akuye uyu nawe ni frederic bamvuga inyumvira ayobora umugambwe sahwanya frodebu atizeye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe isaba ibihugu birimwo u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwihutisha kunagura amaserivisi atangwa ku mipaka izo nkuru zose nizivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyana inama yawunijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye ibihano mpuzamakungu abantu batandatu bagirizwa urudandazwa rw'abimukira baharurwa mu bihumbi muri libiya abo bagabo batandatu bagizwe n'abanyalibiya bane hamwe n'abandi babiri b'abanya eritrea bari barongoye akagwi k'abantu bari bajejwe gufasha abimukira bava mu karere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara barondera kujya bukiri buraya baciye muri mediterane ibyo bihano byaciye bishyirwa mu ngiro ejo nyine ku munsi wa kane nyine bizofata amafaranga abo bantu bafise mu mabanki mpuzamakungu kandi babuzwe kugira ingendo mu makungu nyene bubaye bwa mbere iyo nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ifatira ibihano abakuru b'uturwi dukora urudandazwa rw'abantu ambasaderi mushasha wa leta z'ubumwe za amerika muri sudani y'epfo arahakana avuga ko igihugu ciwe ata mugambi gifise wo guhindura ubutegetsi muri sudani y'epfo ambasaderi thomas hushek avuga ko amerika yifuza kubona amahoro agarutse muri ico gihugu kimaze imyaka ine n'igice mu ntambara avuga kandi ko amerika izokoresha uburyo bwose ishoboye kugira gifatire ibihano abategetsi babangamiye amahoro umushikiranganji wa sudani y'epfo kumenyesha amakuru michael makuwei yamyagiriza leta z'ubumwe za amerika kuba ico gihugu gishaka ko ubutegetsi bw'ijuba buhinduka inama ya oni ijejwe umutekano ku isi yo iheruka kongereza ibihano mirongo ine na bitanu iheruka kongereza iminsi mirongo ine n'itanu ibihano kuri sudani y'epfo iyo nama kandi yarahaye iminsi mirongo itatu abategetsi barongoye imihari irwana bagirizwa kubangamira amahoro kuzoba barashyitse ku masezerano atari uko bakazofatirwa ibihano byo kubabuza kugira ingendo mu mahanga no gufata ubutunzi bwabo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashikirije ejo ku munsi wa kane ko azotumira mugenzi we wa korea ya ruguru muri amerika mu gihe inama hagati y'abo bategetsi irindiranywa igishika yogenda neza mu rundi ruhande bisigura ko yiteguye kuva muri ibyo biganiro mu gihe atacovamwo trump yamaze amasaha abiri mu mbonano hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe ejo ku munsi wa kane ku kirimba cy'umukuru w'igihugu white house mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi ngo inama ya trump na kim ibe i singapore perezida trump yemeye ko yiteguye gusinya amasezerano mu kwezi kwa gatandatu itariki cumi na zibiri na koreya ya ruguru kugira intambara muri koreya mu karere ka koreya ihagarare ariko amenyesha ko iyo izoba ari intambwe ya mbere leta z'ubumwe za amerika kandi zatanze imfashanyo yihuta ku banyagihugu basinzikajwe n'ibirunga byateye muri guatemala ibyo byashyikirijwe n'ibiro white house aha muri amerika ejo ku munsi wa kane umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu sara hakabi sanders yavuze ko imfashanyo z'amafaranga zatanzwe ku birenze ku mfungurwa hamwe n'amazi babisabwe na leta ya guatemala kuri wa kane ejo nyine abantu batandatu baturiwe n'ibyo birunga barazanywe muri leta ya texas aha muri amerika kuvurirwayo abategetsi ba guatemala bavuga ko gushika ubu abantu ijana bamaze gupfa mu gihe abandi bataramenyekana irengero ryabo kandi leta yarahagaritse ibikorwa byo kurondera abahambwe n'ibyo birunga naho muri kenya abantu cumi bari mu ndege yazimanganye ku byuma bya radare ku munsi wa kabiri muri icyo gihugu barasize ubuzima muri iyo mpanuka ibisigarira by'iyo ndege byatowe mu gitondo cejo ku munsi wa kane mu buraruko bw'umurwa mukuru nairobi iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajeje gutwara abantu n'ibintu muri icyo gihugu cya kenya umunyamabanga wa leta ajejwe gutwara abantu n'ibintu ariwe paul maringa atangaza ko atawarokotse muri iyo mpanuka yatangaje ko bababajwe n'abantu bahasize ubuzima kandi bifatanije mu mbaro n'imiryango yabuze
turakoze ya louise ku makuru eje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u burundi yarateye umukono ku ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe riherutse gutorwa n'abanyagihugu ibirori byabereye i bugendana mu ntara ya gitega hagati mu gihugu inyuma yo gushyira umukono ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu ngoro yiwe iri mu gisagara cya gitega perezida petero nkuru nziza yaciye aja muri komine bugendana gushyikiriza ijambo burundi n'amakungu mu byo yashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitozwa kwiwe n'ingene inzego ziriho zigiye kubandanya zikora iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana arayitushikiriza mwija mukuru w'igihugu petero nkuru nziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo vyahora vyibazwa n'abantu batari bake bimwe muri ivyo bibazo vyaba na bariya ni bijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno musi mu gihe umukuru w'igihugu yoshira igikumu ku bibwirizwa shingiro rihinyanyuye kuri ico kibazo perezida nkuru nziza yagize ati ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iri bwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko inzego mwitoreye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matora y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kandi amategeko adateye kubiri n'iribwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa ntihagire rero abababuvya ngo ibwirizwa shingiro ryihutira gushiraho umushikiranganje wa mbere n'ibindi bihuha vyinshi ryihutirwa cane cane ni ugutsimbataza intaye kwikukira iteka n'itekane vy'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango umuryango wa Afrika y'ubuseruko ingingo y'amajana 288 hamwe n'ingingo y'amajana 290 zirabitomora neza naho kubiyumvira kwinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rizova rimugumiza ku butegetsi ibindi biringo perezida nkuru nziza yatanze umuco mubimenye neza kuva uno munsi iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2020 ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisi iyi ngingo ni integuro nziza y'imana mushobora byose ku gihugu cacu ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje imana mushobora byose niyo cabona mu karangamutima k'umugambwe cndfdd watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe cndfdd ntabwo mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyeshe ko Burundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ariko aragira n'ico asaba amakungu burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cyane tugize amatora ibwirizwa shingiro mu burundi umenga n'intama y'urinzu mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bigira bitora amabwiriza shingiro yabo aha mu karere mu rwanda mu buganda muri tanzania muri congo muri chad muri cote d'ivoire ndetse n'i buraya birirwa baratora amabwiriza shingiro ariko nta nduru bavuzako none abarundi bacumuye iki icyo ni ikibazo tubaza amakungu abarundi bacumuye iki mu kwitunganiriza ivyabo nta na kimwe twacumuye perezida nkuru nziza yagize ico asaba abaserukizi b'ibindi bihugu mu burundi dusabye abaserukira ibihugu vyabo mu burundi kuvuga ko uburundi ari nyabagendwa kandi gitekanye amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu muri ivyo birori vyabereye ku mutumba wa bitare umutekano wari urinzwe ku buryo bukomeye abagize leta abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho tutibagiye abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi ry'Amerika urakoze fidel antoine kuri iyo nkuru inyuma yaho perezida petero nkurunziza atangarije ko atazokwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ijwi rya amerika ryaganiriye na jean claude karegwa ndenza ko umuvugizi wa perezida petero nkurunziza avuga ko iyo ngingo ari indahiro yahaye abarundi bose kandi ko ari ntabanduka tumutege amatwi mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije koko n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza igihe ariko yashikiriza ijambo abarundi n'amakungu yashikirije muri komine ya bugende na muntara ya gitega yamenyesheje kimwe mu bigabane bigize iryo jambo yamenyesheje yuko ikingo ciwe ca nyuma kizorangirana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho azoca haba ayandi matora azoshiraho uwundi mukuru w'igihugu kandi yemeye ko azoshigikira n'uwo mukuru w'igihugu azotorwa muri ayo matora haracasigaye iyi myaka ishika ibiri kugira ngo ayo matora abe mbega perezida pierre nkurunziza arashaka kwisubira ko agahindura iyo ngingo yatangaje yaciye umwibutsa yasiyemo umwibutsa twakiriwe na basokuru umwibutsa uvuga ngo abarundi barayamaze yuko umugabo yihindukiza mu kirago ariko atihindukiza mu ijambo yasubiye kwibutsa yuko igihe yarahira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku itariki mirongo ibiri na ndagaro yavuze yuko arahiriye ikingo ciwe ca nyuma iyo ndahiro yirahiye imbere y'abarundi bo bene igihugu bene umurango babona ayirahira amakungu yumva ingingo shikwa na senari yubahiza ibwirashingiro yavuze rero yuko adashobora kwihindukiza adashobora gusubira inyuma ashobora kwivuguruza no kurenga kuri iyo ndahiro indahiro yisi indahiro ntarengwa hari amakuru yari yatangajwe cyane rwose avuga ko uh, perezida pierre nkurunziza ashobora gusubira kurongora igihugu uh, gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane hakaba haravuzwe n'amakuru avuga ko ari kizigenza wenyine mu mugambwe ayo makuru uh, muyavuga ko iki ayo makuru ni ari mu rukurikirane rwa ya makuru atyonka igihugu cy'u Burundi n'abarongozi b'u Burundi amakuru amaze imyaka ngira ariko arakwiza imyaka cumi ku mvo zitandukanye zimwe zimwe tutaramenya n'izindi tuzi ariko ubwiwe umukuru w'igihugu yasabye abantu bakwiza mwene ayo makuru guhera uyu munsi kwihana bakazavanura n'iyo ngendo igayitse n'iyo nzira igayitse yo kuja baratega iminsi abarundi yo kuja baravuga aya muhe bakaja baravuga ibitaja ntirize yamenyeje neza yuko guhindura ibwirizwa shingiro ritahinduwe kugira ngo rihindurirwe umukuru w'igihugu petero nkurunziza ryahinduwe kugira ngo rihe iteka n'itekane ryubahiriza abarundi ritimbaza intara yo kwikukira cyane cyane ritegurire kazoza keza abarundi bariho n'abazoza mu myaka iri imbere kandi rifashe uburundi kwinjira neza mu muryango wa afurika y'ubuseruko ibyo nibyo byatumye ibwirizwa shingiro rihinduka ntiryahinduwe na gato kugira ngo petero nkurunziza azorongore uburundi nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ingaruka z'iyo ngingo isa niyatangaje cyane rwose amakungu mwibaza ko ari iyihe biragoye kuvuga ngo ingaruka ni izihe ntushobora kwinjira mu mitwe no mu mitima y'abantu umwe wese ngo ubone ibyo yumvira ariko hari abantu benshi mu burundi miliyoni z'abantu benshi mu burundi bamaze kumenyera petero nkuru nziza nk'uko umenga ni umubyeyi wabo umubyeyi nawe urazi ntashyira uburyohe umwifuriza kuramba ukamwifuriza kumara imyaka n'iyindi gusazana abo rero bashobora gucika ivutu bati mbega none ejo n'inda azotubera umubyeyi ariko petero nkurunziza yavuze yuko umugambwe cndfdd ari wo wamureze ukamuramura mbere uwo mugambwe uhavumugira n'imboneza Eh, bisigura yuko rero eh, afashanije n'abandi bari muri uwo mugambwe eh, bazofasha kugira ngo haboneke indongozi umusubirizi mwiza ategurwe aze ate- atera iteka uburundi nk'uko yateye iteka uburundi abandi nabo kumbure bakagira bati mbega twari tumaze iminsi tuvuga eh, bimwe twari tumaze iminsi duhindisha ubunye abantu bazotubona gute tugiye kumaramara twarabesheye igihugu twarabesheye umukuru w'igihugu novuga rero yuko mu mitwe no mu mitima y'abantu hari ibintu bitandukanye ariko igihambaye ni uko abantu dutegereza gutegera yuko ibihe bihinduka tukiga kujana n'ibihe Eh, inkuru nziza ntiyamye ari umukuru w'igihugu yatari umukuru w'igihugu uburundi bwariho Eh, kandi na- n'uwuzoza inyuma yiwe ntazokwama ari umukuru w'igihugu uburundi buzobandanya bwavye abana benshi abo bana bazoja bakurakuranwa eh, kuro- kuburongora no kubuhesha iteka n'itekano jean claude karerwa ndenza ko murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika tukivuga kuri iyo nkuru nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi bobo ntibemera ko iyo ngingo ari ntabanduka reka twumvirize frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba visi perezida w'uburundi hakaba muri iki gihe ari umukuru w'umugambwe sarwanya frodebu yaganiriye nawe nyine na mugenzi wacu frederic nkundikije twebwe nk'abandi barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi eh, by'inyandiko eh, ngurukanabumenyi eh, tubona ko na twebwe by'ukuri ntawobyumva nta n'uwobyemera kuko ibyo umuntu amaze kutubesha si bi- si bikenya ni byinshi cya mbere cya kabiri naco ni uko umuntu arabye eh, ntashobora gutangaza ibibwirizwa nshingiro uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bacavuga ngo ntazogenda mwaka w'ibihumbi- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko ico gihe ivyo bivugwa n'iryo bwirizwa nshingiro akuye ni ukuvuga muri ico gihe ntakizoba kimubuza kuzitoza ni ukuvuga tubona ko umenga ni nk'ikinyoma arimwo araha abarundi kuko byinshi by'ukuri twararonse ibinyoma byinshi bivuye mu kanwa kiwe hari n'abashobora kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butegetsi gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ariko wenyine yahakanye yatangaje ko atazokwitoza aho ntibishobora kuba ari ingorane mu mugambwe iwanyu cyangwa iyindi migambwe itavuga rumwe na leta ifise oya ahubwo hoba ari mu mugambi we kuko ni mu mugambi we bamwe bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuba imboneza yamaho nuvuga ko atabundi muntu azomuja imbere byaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa cndfdd byaravuzwe na barya b'imbonerakure baguma baririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambi we bivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambi we rero M- mu gihe atakwitoza nk'uko yabitangaje mu gihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri atakwitoza umugambi wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyine ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri ayo matora bwa mbere ho arazi ingene igihugu yakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije ahabona igakora kandi k'ubwicanyi kuva iyi tariki bwoca buhagarara nitwabona atari ivyema dusubiye gutora nitwumva atambona dusubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biriko biragenda neza akemera ko twe twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu c'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona ivyo niyavyemera tuzavuga tuti bya bintu yavuga bishobora kuba byari byo hari abakurikirana politiki eh, y'u Burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambi wanyu sawanya frodebu wagize amakosa mu kwiyonjora mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ari byo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mubabwira iki oya ibyo byose ni ibintu bagiye bagerekeranya habe na si nabyo kuko wowe umaze kubona ingene batunganije amatora mu ya komine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi batitoje aho hantu ushobona ko ari ubusuma bweruye ubonye amasanduku atorwa mu ishyamba arimo amajwi ni ukuvuga ayo niyo yari yaba yatowe ayatowe by'ukuri niyo babagiye bagata ayo bujuje bagaca ariyo bajana akariyo baca baharura A- ariko tumaze kurunga ivyo byose kandi twarabyerekanye ati nta kiba gisigaye atari ko tuvuga tuti reka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu ariko murazi ko amashirahamwe mpuzamakungu yariko ararorera ayo matora eka n'amashirahamwe yarorera amatora yo mu Burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora Umu- amatora yibwa kera bo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye ntamenya ibiriko biraba je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri afurika y'epfo utazi n'intara iyo ariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gutyo ibyo ariko barakora upfa kuraba gusa ukabona amengana ibyo kandi atari byo ariko hari n'umushirantahe atohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishyirahamwe rikomeye ryo muri afurika africa Bar- barometer uyo ni dr sebunandi christophe yari yatangaje ukuntu imig- amajwi imigambi yo guronka ico gihe aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere gato y'uko amatora aba yari yatangaje ko imigambwe myinshi atamajwi yari ifise uyo mu- nta- ntabwo ari mu mugambi uriko ubutetsi none amajwi boyabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakore jewe naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga amaraporo y'ibyo nabonye ku rubuga ibyo nabonye eh, ibugenyuzi ibyo nabonye mu gihogazi nerekana yuko by'ukuri ati amatora ashoboka kubera ko imigambwe idashobora gukora mu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni mu myaka ibiri iri imbere mu gihe perezida nkurunziza to kwitoza ikintu cyotuma umugambi wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki ubwa mbere nakwariye guhera kuri itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndusubire kumva umuntu yapfuye azira ubusa ndusubire kumva abantu bariko baratotezwa mu gihugu ndusubire kumva imbonerakure zirimwo ziragira n'amahiri ngo ziriko ziyamirize ibintu bitagira umutwe n'amaguru ntidusubire kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya Uh, frederic bamvuga inyumvira uh, yahoze ari visi perezida w'uburundi akaba ari umukuru w'umugambi sawa nyafrodebo muri iki gihe murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika korego urakoze frederic nkundikije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe isaba ibihugu birimwo u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwihutisha kunagura amaserivisi atangwa ku mipaka ni mu gihe hariko harahimbazwa ku nshuro y'umunani umunsi nyafurika wahariwe imipaka kuri uwo munsi ibihugu vyahamagariwe kurwanya ruswa n'ibindi vyaha claude ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye ibihugu bya afurika birahamagarirwa kwihutisha isinywa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'umuryango wa afurika yunze ubumwe irebana no gushyiraho imbibi zumvikanwa hagati y'ibihugu no gushyiraho ibimenyetso bigaragara mu rwego rwo kwirinda amakimbirane yaterwaga no gupfa imbibi kwa hato na hato umuyobozi w'akanama ka afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano osman k kamara avuga ko kugira imipaka ikora neza ari uburyo bwiza bwo gutsura ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye intumbero ya afurika yo gufungura imipaka no gusigasira umutekano n'ubusugire byayo ntibikwiye kubonwa nk'imfabusa niyo mpamvu nsaba ibihugu byose bitaratera iyi ntambwe gukora ibishoboka byose bigasinya aya masezerano arebana n'imicungire y'imipaka kuyashyira mu bikorwa no kuyagira yabyo osman k kamara asanga iyubahirizwa ry'aya masezerano ryafasha mu kurwanya ruswa n'ibyaha byambukiranya imipaka minisitiri w'ingabo z'u rwanda general james kabarebe avuga ko imipaka ikwiye kubonwa nk'ikiraro gihuza abaturage b'ibihugu bituranye aho gufatwa nk'urusika rubatandukanya avuga kandi ko umupaka umwe ari ingenzi cyane ku mibereho y'abayituriye bayikoresha umunsi ku wundi mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye insanganyamatsiko afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko guverinoma y'u rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye naho minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo arimo vasakanyi avuga ko amahirwe ariho ari uko abanyafurika bamaze gusobanukirwa ko intambara nyinshi n'imvururu bikunze gushingira ku gupfa imbibi ari nayo mpamvu hashyizweho itsinda ry'inzobere ngo zigaragaze neza imbago z'imipaka igabanya u rwanda na kongo insanganyamatsiko afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko guverinoma y'u rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye uyu mupaka uhuza u rwanda na kongo niwo mupaka uza ku isonga mu gukoreshwa n'abantu benshi ku munsi ku mupaka munini wa la corniche hambukira abasaga ibihumbi birindwi ku munsi mu gihe umupaka muto uzwi nka petite barriere unyurwaho n'ibihumbi mirongo ine na bitanu buri munsi niwo mupaka wa kabiri ukoreshwa n'abantu benshi ku isi nyuma y'umupaka wa mexique ukoreshwa n'abasaga ibihumbi ijana ku munsi ibihugu bya afurika byari byihaye intego yo kuba byamaze kugaragaza imbago z'imipaka yabyo byose mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko ntiyagerwaho ibi bihugu byongeye kwiha intego y'uko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibihugu byose bizaba byarangije kwerekana imbibi zumvikanwaho mu rwego rwo kurushaho kunoza imicungire y'imipaka n'imikoreshereze yayo cyane cyane mu guteza imbere ubuhahirane claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu ibice bitari bike byo ku isi bihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amabahari icyo cyiyumviro kigenewe kwibutsa abantu ku kamaro k'amabahari agize isi ku binyabuzima byose byo ku isi icyo cyiyumviro kibutsa kandi abantu guhimbaza ubwiza bw'amabahari no gutuma abantu babona ingaruka ibikorwa byabo bifise kuri ayo mabahari uyu mwaka icivugo ni ukwirinda konona amabahari hakoreshejwe ibintu bikozwe muri plastic no gushyira imbere inyishu zituma amabahari aguma ameze neza amabahari atwara hafi ya bitatu vya kane vy'isi akaba arimwo ibice mirongo icenda n'indwi ku ijana vy'amazi ari ku isi amabahari atanga hafi y'ica kabiri ca ogisijeni abantu baba bakeneye ku isi arafasha mu bijyanye n'ibihe arazimanganya gazi carbonique akongera akabamwo ibinyabuzima bitari bike byo ku isi hafi y'icya kabiri cy'ubwoko bwose bw'ibinyabuzima ku isi bizera ku mabahari kugira bibeho amabahari arafasha ubuzima bw'ibyo binyabuzima harimwo n'abantu amabahari afise kandi akamaro gakomeye ku butunzi ku isi kubera afise akamaro gakomeye ku vyerekeye gutwara abantu n'ibintu hamwe no kwinezereza ibirenga ibice mirongo icenda na bitanu ku ijana vy'ibiba munsi y'amabahari ntibiratohozwa ni ibintu bishoboka ko munsi y'amabahari hashobora kuba hari ibishobora kuvamwo imiti ku ndwara zitari nke n'ibishobora gutorera inyishu ibibazo bitari bike yamara hafi y'ibice mirongo ine ku ijana vy'amabahari ku isi arageramiwe bikomeye n'imirimo y'abantu baba ku isi ivamwo ugucafuza ayo mabahari kuroba ku rugero rurengeye hamwe no gutakaza ibice vyegereye ayo mabahari ikibazo giteye amakenga kurushiriza ni ibisigarira by'ibintu bikozwe muri plastique bimwe muri ivyo biva mu bwato buca mu nzuzi mu biyaga bigatahira mu mabahari hafi y'amatoni imiliyoni umunani y'imicafu ya plastique ivuye ku butaka itahira mu mabahari uko umwaka utashe itangura gusambuka gushika aho icika ibice bito bito ibintu bikozwe muri plastique n'ikibazo gikomeye cyane ku mabahari kubera bigeramira ibinyabuzima n'ibice vyegereye amabahari abashakashatsi batohoje ingaruka y'ibintu bikozwe muri plastique ku bwoko burenga amajana atandatu na mirongo itanu bw'ibikoko biba mu mazi ku munsi mpuzamakungu wahariwe amabahari ku isi abantu baba ku isi bategereza kwibuka ko amabahari ameze neza ari igikorwa c'abantu bose igikorwa badashobora kwirengagiza bakoreye hamwe abantu baba ku isi bashobora kuzigama amabahari ameze neza no kubona ko ayo mabahari abandanya kuzoronsa ibyo abazokwaruka mu bihe biri imbere bazoba bakeneye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka mwakoze mwese imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.